Kun wixata hanga jimaataatti galgala sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. kibxataa eebila soddoma bara 2024 mooltan kabajamtoota hordoftoota keenya keessummeessituun keessan an tuujubee horaati qophiilee keenya har'aa keessatti kan dhiyeessinu keessaa yuunaayitid isteetsi keessatti barattoonni waraana gaazaa keessaa mormuudhaan hiriira taasisaa jiran itti fufanii jiru.
akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan isinitti mu'an mitikuuf kaaduuti naannoo amaaraa bakkoota walitti bu'iinsoonni uumamanii jiranitti ji'oota sagaliif manneen barnootaa addaan cituu hordofe barattootarra fuudhaaf heeruma umurii malee dabalatee dhiibbaawwan hawaasummaa biroo dhaqqabaa jiraachuu maatii fi barsiisonni sagaleen ameerikaa dubbiseeru himu godina goojjam kaabaa magaalaa aadeetti jiraachuu kan himanii fi nageenya isaaniif sodaa qaban irraa maqaan koo akka hin ibsamne kan jedhan namni dhuunfaan tokko naannichatti ji'oota sagal darbaniif manneen barnootaa hojiirra waan hin turreef maatiin egeree ijoollee isaanii irratti abdii akka hin qabaanne isaan taasisuu fi heerumni umurii malees babal'achaa jiraachuu ibsaniiru barsiisaan biraan maqaa isaanii ibsuu hin feene tokko dabalataan akka himanittis miindaan barsiisotarraa hin dhaabbatiin iyyuu malee barattoonni barnoota addaan kutuun miidhaa hawaasummaa fi xiinsammuu fideeraa. jedhaniiru dhaabbata mootummoota gamtoomanitti qindeessaan gargaarsaa kan damee itiyoophiyaa un ochaan torbaan kana keessa gabaasa baaseen hanga ji'a eebilaa kanaatti sababa wal waraansaan manneen barnootaa kuma dhibba afurii fi dhibba tokkoof torbaatamii saddeet cufamanii turuu ibse manneen barnootaa dhibba sadii irratti miidhaan dhaqqabeeras jedheera manneen barnootaa dhibba sadiif shantama immoo tajaajila kennaa hin jiranis jechuun ibseera manneen barnootaa godinaalee goojjaan bahaa goojjaan lixaa fi gondar kibbaatti dhibbeentaa saddeettamii sagal. ta'an cufamanii jirus jedheera oochaan gabaasa isaa keessatti haala kanaanis naannoo amaaraa keessatti barattoonni barnoota irratti argaman dhibbeentaa 35 qofaa ta'us jedheera hoogganaan biiroo barnootaa naannoo amaaraa daggisa mallasa yaada koorporeeshinii miidiyaa amaaraaf kennaniin ji'a gayyaarraa kaasee naannicha keessatti rakkoon nageenyaa uumamuun barnoota irratti dhiibbaa uumeera jedhanii bara barnootaa kanatti barattoota miiliyoona ja'a qabxii lama galmeessuuf karoorri qabamus barattoota miiliyoona sadii qabxii ja'a qofaatu galmaa'e jedhaniiru itti dabaluunis manneen barnootaa kuma sadii ol cufamanii turuu mirkaneessanii bakkoota nageenyitti deebi'eeruutti manneen barnootaa dhibba sadiif jaatamii afur hojii baruu fi barsiisuu jalqabaniiru jedhaniiru jechuun baardaarraa aster misgaanaawutu gabaase.
baatiilee lamaan darban mindaan hin kaffalamin ture waan kaffalameef jecha barnoonni itti fufuusaa waldaan barsiistota naannoo kibba itiyoophiyaa kan godina walaayittaa beeksisee jira pirezidaantiin waldaa barsiistota naannoo kibba itiyoophiyaa obbo. Aamud Paawuloos irra deebi'aa dhiifama obbo Amaanuhil Paawuloos godinicha keessatti kan argaman bulchiinsa magaalaa ja'aaf aanaalee 17 keessatti kan argaman akkasumas bulchiinsa magaalaa tokkoof aanaalee 20 keessatti kanneen argaman manneen barnootaa guutummaadhaan hojiitti deebi'uu isaanii sagalee ameerikaaf ibsaniiru barsiistonni mindaan isaanii ji'a lama hanga tokko guutummaatti. waan hin kaffalamneef hojii isaaniitti deebi'uu barsiisaan maqaan isaanii akka hin tuqamne gaafatan ibsanii jiran. gara oduutti aanutti innaa dabarru immoo rooba cimaa roobeen balaa lolaa keeniyaatti mudateen hanga guyyaa wixata kaleessaatti yoo xiqqaate namoonni 45 du'uu aniiru jechuudhaan ministeerri dhimma biyya keessaa beeksisee jira.
rooba cimaa roobeen keeniyaa kaawuntii naakurutti balaan lolaa mudachuun hidhaan bishaanii kaawuntii sana keessaa guutuunii fi cabuu isaatiin yoo xiqqaate lubbuun namoota 45 darbeera gareen baraarsitootaa akka beeksisanitti immoo ammayyuu namoonni dhabaman waan jiraniif barbaachuun itti fufee jira jedhaniiru meerii miiwaangii kan balaa kanarraa hafteettu mucaa koo durbaa ishee dhumaa dugdatti baadhee bishaan nu fudhate mucaan koo kun akkanan ishee hin gadhiisne na kadhachaa turte anis akka ishee hin gadhiisneen itti himaa ture akka carraa ta'e. kee na jalaa duuteettii jette pireezidaantiin keeniyaa wiiliyaam ruuto kibxata har'aa walga'ii kaabinee ariifachiisaa taasisuun namoota wiixata kaleessaa balaa lolaa bishaaniin miidhaan irra ga'eef tarkaanfii deeggarsaa taasisuuf jiran ni ifoomsu akka gabaasa rooyitarsitti walakkeessa ji'a bitootessaa irraa kaasee biyyoota afriikaa bahaa keessatti rooba cimaa roobuun balaa lolaa mudateen kan wiixata kaleessaa keeniyaatti uumame dabalatee namoonni dhibba tokkoof afurtamaa ol du'aniiru.
daarfur magaalaa eelfaasharitti ammayyuu ajjeechaa bal'aan geggeeffamuuf qarqararra jiraa jechuudhaan dippiloomatiin yuunaayitid isteetsi tokko akeekkachiisaniiru.
seenaa keessatti duguuggaan sanyii waggoota 20 dura sudaan daarfuritti raawwate biyyoonni gareewwan sudaan keessatti wal waraanaa jiraniif meeshaa waraanaa dhiyeessanii fi itti gurguraa jiran yoo hin dhaabne irra deebi'uuf jiraa jechuun yuunaayitid isteetsi wiixata kaleessaa akeekkachiifte walga'ii mana maree nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii isa cufaatti kaleessa gaggeeffameen booda dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ambaasaaddarri yuunaayitid isteetsi liindaa toomaas giriinfiild ibsa sabaahii maaliif kennaniin magaalaan daarfur kan humna waraanaa humna addaa sudaan warra rsf jedhamaniin hin qabamiin jirtu qarqara ajjeechaa bal'aarra jirtii jalan gabaasa amanamaa argachaa jirurraa humnoonni waraanaa warra rsf fi milishoonni isaan waliin hidhata qaban gandoota lixa alfashar hedduu diiguu isaanii fi elfashar irrattis haleellaa raawwachuuf karoorfachuu isaanii odeeffannoo qabna kan jedhan ambaasaadar liindaan haleellaan elfashar irratti raawwatamu balaa keessaa balaa isa guddaa qaqqabsiisuun namoota miiliyoona lama kanneen magaalittii keessa jiraatanii fi sudaanota kuma dhibba shan kanneen waraana sudaan keessaa baqatanii achi keessa jiraniifis sodaa guddaadhaa jalan itti aanaan ambaasaadar biriitan jeems kaarik yaada ambaasaadar liindaa deeggaruun waraana sudaan keessaa waggaa guute kana ammas daran akka babal'atu taasisaa jalaniiru.
yuunaayitid isteetsi keessatti bulchiistonni yuunivarsiitiiwwanii akeekkachiisa kennuu yommuu itti fufanii jiranitti barattoonni waraana gaazaa keessaa mormuudhaan hiriira taasisu itti fufaniiru.
wiixata kaleessaa barattoonni yuunivarsiitii koolombiyaa ajajaa fi akeekkachiisa yuunivarsiiticharraa itti kennamu cinaatti dhiisuun lammiilee paalestiin deeggaruun hiriira gaggeessaniiru bakkoota kudhanii olitti dunkaana buufatanii mormii isaanii dhageessisaa kan jiran barattoonni yuunivarsiitii koolombiyaa sodaa barnootarraa yookaan mooraa keessaa baafamuu isaan mudachuu malus dhiisuunilla qindeessitoota hiriirichaa keessaa suweedaa poolaat barattoonnii fi deeggartoonni hiriiricha warra bittinsan irraa sodaa hin qaban kun dhimma seera cabsuu miti kun warraaqsa isaanis hanga barbaachisutti asitti ni argamu hanga humnaan nu bittinsanitti asuma turraa jetteetti west koostittis yuunivarsiitii waashingitan siyaatil keessatti barattoonni yuunivarsiitii buufata haaraa dhaabuun waraanni gaazaa keessaa akka dhaabbatu gaafachuun hanga gaaffiin keenya deebii argatuttis mormii taasisuu keenya hin dhaabnuu jalaniiru deeggartoota israa'el. warri ta'an immoo barattoonni hiriira gaggeessan maaliif waa'ee hamaasii fi namoota butamanii fudhatamanii hin kaasanii jechuun gaafatu barattoonni yuunivarsiitiiwwanii waamicha dhukaasa dhaabuu jedhuun alattis furmaata yeroo dheeraa ilaalchisee ergaan isaanii garaagarummaa qaba gariin isaanii mootummaa dimookiraatawaa gara fuula duraatti lammiilee hundaaf akka hundaa'u. kanneen hiriira mormii kana qindeessan immoo guutummaa addunyaatti dhaadannoon intifaadaa irra deebi'amuu dubbatu.
gabaasa keenyatti aanuu ennaa ceenuu industiriin teeknooloojii olaanaan kan ameerikaa kaadhimamaa pirezidaantiif kan humna ibsaa hanga tokko daddabarsu yookaan samaay kondaaktar ilaalchisee dhimma dursa kennuuf xiinxalaa bulchiinsi baayiden torbee darbe investimentii kanaaf maallaqa guddaa gumaachee jira gabaasa kaaroliin persituuti kunooti. chiipsii gara dhibbarraa harka kudha lamaa qofaatu ameerikaatti hojjetama.
oomishni ameerikaa deebi'eera.
karaa seera chiipsiif saayinsii isaaniitiin pirezidaanti joo baayiden torban kana deggersa federaalaa doolaara biliyoona ja'a warshaalee haaraa niiw maayikiroons niiwyoorkiif aayidaaho keessatti argamaniif walitti qabuuf duula geggeessaniiru doolaara biliyoona dhibba tokkoof biliyoona 25 kan maayikiroonitti dabalee baayiden. kun investimentii dhuunfaa hanga ammaatti kutaalee biyyattii lamaan keessatti hojjetame isa guddaa ta'uu dubbatan.
pirezidaantiin dura turee fi michoonni isaa rippaabilikaanotaa dhaadannoo ameerikaa guddina ishee duraatti deebifnaa ilaalcha baay'ee adda ta'e qabu. Isaan seera chiibsiitii fi saayinsii har'a guddina kanaa fi humna ta'e mormu. Qoodinsa kana dhaabuu qabu. Sagalee naaf kennitanis sagalee naaf kennuu baattanuus Ameerikaa maraa fi pirezidaantii akkan ta'u waadaa nan gala. Investimentiin har'aa lammiilee Ameerikaa bakka hunda jiranuuf gargaara.
Piroojeektiin doolaara biliyoona torbaa kun waayit haawus irraa labsame.
Kabajamuu pirezidaantii waa'ee kanaa fi galatooma.
haa ta'u malee maallaqni mootummaa piroojeekticha deeggaruun turre dhaabbilee humna ibsaa daddabarsan yookaan samaayi kondaakteriif deeggarsa gochuun imaammata haaraa yoo ta'u akka ogeeyyiin jedhanitti asitti kan kaadhimamtoonni pirezidaantii lamaan garaagarummaa qaban waaltaa tarsiimoof qorannoo sadarkaa addunyaarraa james luwis waggoota 25 darbaniif waa'ee humna ibsaa daddabarsuu yookaan kan samaayi kondaakter jedhamuuf nageenya biyyoolessaa qorataa turan.
Bara kuma lamaa fi kudha shanitti lammiilee Ameerikaa irraa caalaan isaanii osoo gaafatamanii bulchiinsa Obaamaa imaammati chiibsii nu barbaachisaa jettanii yoo gaafattan lakkii wanti hunduu gaariidha maaltu isin yaaddeessa jedhu. Kanaafuu kun kan dhiyeenya kana kan inni ta'e bulchiinsi Tiraampi ilaalcha keenya Chaayinaa irratti jijjiire. Bulchiinsi kun garuu qabatamaan karoora faayidaa qabu tokko tokko raawwachuu danda'eera.
Tiraamp balaa chaayinaarraa dhaqqabuu malu mala adda ta'een qaban taarifa fayyadamaniiru.
Meeshaalee fi oomishaalee doolaara biiliyoonii dhibba sadii baasan kan biyya keenyatti gurguramu irratti chaayinaarra gibira keenyee jirra. Chaayinaanis gatii isaa baasteetti.
Sana keessaa biliyoonni shantamni kan fayyadamame teeknooloojii olaanaa irratti ture dhiyeenya kana immoo duula filannoo irratti yoo tiraamp irra deebiin filataman maal akka hojjetan irratti innaa dubbatan.
Daldala Chaayinaa kan biyya daldalli ishee jaallatamuu ta'e nan hambisa nan haqa.
Erga hojiirra oolee as seerri chiipsiif saayinsii baayideen piroojeektoota 83 kakaasee jira. Dhumarratti qooda yuunaayitid isteets oomisha humna ibsaa daddabarsu yookaan samaayi kondaaktar keessatti qabdu guddisa. Luwis akka jedhanitti yoo tiraamp irra deebiin filataman tattaaffii sana itti fufuuf seera chiipsiif saayinsii kutaa lammaffaa hojiirra oolchuu qaba. maartaan gooyee yeroo mootummaan kontiraataa seeraan alaa miliyoonaan lakkaa'amu akka geggeessu saaxilte eejensii baabura imaltootaa kan mootummaa afrikaa kibbaa keessaa hojii geggeessituu seeraa turte garuu akka malaammaltummaa dhabamsiistutti kabajamuu mannaa hojjechiisaa isheetiin hojiirraa ari'amte hojii ishee deebifachuudhaaf falmii seeraa dheeraaf baasii guddaa gaafatutu ishee mudate. muuxannoon maartaa qormaata afrikaa kibbaa keessatti namoota odeeffannoo kennuun saaxilan mudate kan mul'isuudha gabaasaa isaan hafeeje jaallanneetu dhiyeessa.
maartaan akka jettutti.
you know psychologically as well it's taken a, a huge toll psychologically not only.
beektaa qorqalbiidhaanis gatii guddaa fudhate ana qofaa osoo hin taane intala koorrattis maatiis akkasuma garuu caasaa deeggarsaa waan hin qabuuf carraa argadheera.
maartaan hojii isheetti deebi'uuf falmii seeraa mana murtiitti taasiftu itti fuftee osoo jirtu dhaabbata hawaasa siiviikii haaraan ijaarame afrikaa kibbaatti namoota odeeffannoo dabarsan kan akka isheetiif deeggarsaa fi gorsa kennamutti dabalamtee jirti yeroo tokko tokko namoonni odeeffannoo kennan qabsoo malaammaltummaa dhabamsiisuuf gaggeeffamu keessatti gatii guddaa sadhumaa. kafalanii yookaan baasanii jiru bara 2021tti hojjattuu mootummaa kan taate baabitaa deeokraan malaammaltummaa kutaa fayyaa kan naannoo sana keessatti mul'atu erga ifa taasistee booda mana isheetiin alatti ajjeefamte gaazexessaan jeef wiiks jedhamu haala jechaa isheef sababaa waan ta'e qorachuuf ji'oota hedduu dabarse.
returning home after dropping her daughter at school and when she slowed to move a car into her driveway another vehicle pulled up alongside her and Isheen intala ishee mana barumsaatti erga buusteen booda gara manaatti deebi'aa kan turte yoo ta'u konkolaataa ishee daandii irraa maqsitee suuta jettee mana ishee bira dhaabuudhaaf innaa jettu konkolaataan biraa ishee cinaan maqee namoonni sadii konkolaataa sana keessa turan konkolaataa ishee rasaasaan gingilchaa taasisan isheenis. yeroo kudhan lama rasaasaan rukutamte.
Wanti yeroo sana hin beekneef ji'oota hedduu booda kan hubannee jedha jeef torban ajjeefamuu ishee dura turan keessatti akkaataa kaffaltii hin baramneen danqamtee hoogganoota isheef gabaasuu isheeti. Qorannoon hatattamaa akka gaggeeffamuu fi kaffaltiin sun akka dhaabatu barbaadde akkasumas ajjeefamuu ishee guyyoota muraasa durallee jarreen kun yoo qarshiin isaanii dhaabbate lubbuu keenya balaadhaaf saaxiluu mala jettee hoogganaa isheetti dhaamsa ergiteetti. Ergaan sun immoo yeroo torban tokko hin guunne keessatti waan ajjeefamteef dursee kan ibsu ta'uun argamee jira. Siintiyaa Isteempal malaammaltummaa daandii balalii xayyaaraa mootummaa Afrikaa kibbaa keessatti mul'atu saaxilte malaammaltummaa ittisuu keessatti warri odeeffannoo dabarsan qaama bu'uuraatii jechuudhaan dubbatti.
My own view is that whistleblowers are truly important in fighting corruption.
Akka ilaalcha mataa kootti malaammaltummaa ittisuu keessatti warri odeeffannoo dabarsanii kennan dhuguma barbaachisoodha. Sababiinsaas isaan warra waan jiru calaqqisiisaniif saaxilan akkasumas waa'ee hanna bakka hojii isaaniitti ta'aa jiru yookaan malaammaltummaaniif kabroof qabxii ittiin ka'umsaa isa jalqabaa sana waan ta'aniif dhugumaan waa'ee isaanii ilaalchatti kennuu qabna akka miidhaman gochuun qabna.
Mootummaan Afrikaa Kibbaa namoota odeeffannoo kennaniif eegumsa gochuun barbaachisaa ta'uu beeksiseera. Qaama tarsiimoo farra malaammaltummaa biyyoolessaa ta'uun seerota amma waa'ee namoota odeeffannoo dabarsaniif ba'aan gamaaggamuuf waadaa galeera. Yuunivarsiitii Johannesburg irraa Dooktar Ogiljeessaa iyyata namoota odeeffannoo dabarsaniin dhiyaatu qoratu seera eegumsa namoota odeeffannoo kennan marsee jiru cimsuuf jijjiiramni akka barbaachisu dubbatan.
So I think what would be crucial would be to revise the legislation. Uh, to broaden the protection for whistleblowers.
Kanaaf wanti murteessaa ta'u seera kana fooyyessuudhaan eegumsa namoota odeeffannoo kennaniif taasifamu bal'isuu ta'a jedheen yaada. Akkasumas warra odeeffannoo dabarsu irratti haaloo ba'aa jiran adabuudhaaf gargaara. Kana malees wanti lammaffaan murteessaa ta'u mootummaa fi hawaasa siviikii gidduutti hariiroo cimaa uumuu fi dhaabbati mootummaa walaba ta'e hundaa'ee kanarratti furmaata kennuu danda'a.
Maartaan akka jettutti immoo.
At the end of the day, it is important for whistleblowers to speak truth to power.
Dhumarratti warri odeeffannoo dabarsan aangoo jiruuf dhugaa dubbachuun barbaachisaadha. Yoo dhuguma biyya kana keessatti jijjiirama barbaanne ijoollee keenyaaf hambaaf egeree tokko dhiisuu yoo barbaanne namoonni dubbachuu qabu.
Warri odeeffannoo dabarsan qabsoo malaammaltummaa faccisuu fi eegumsa deemokiraasii keessatti qabeenya gatii hin qabne ta'anii itti fufuu malu garuu kanneen yaada isaanii nuu kennan kun deeggarsaa fi eegumsa akka malee isaan barbaachisu argachaa akka hin jirre amanu.
gara qophii keenyatti aanutti ceenaa waa'ee uummata oromoo kana beektuu laata. sirna cidhaa fuudhaaf heerumaa oromoo keessatti amaamotni gamaaf gamana walaloodhaaf yadaloodhaan wal faarsuu wal arrabsus. warri yookaan hiriyoonni ishee garee isa faarsan hin simatan warri isaas ishee faarsan hin simatan waa'ee faarfannaan geggeessuuf arrabsoon simatan kanarratti walaleessaaf qorataan waa'ee walaloo oromoo obbo Zalaalam Abarraa Fiinlaandirraa Bafaqaadu Morodaa wajjin marii geggeessanii jiru dhimma kana dhimmi kun eessaa dhufe gaaffii jedhuuf deebii obbo Zalaalam kennaniin jalqabna.
Arrabsoon suni arrabsaa hin mi'aayin iyyuu malee waan noormii gurbaas noormiin intalaas maal fakkaachuu akka qabu waan himan natti fakkaata ijoolleen sun warri arrabsoo irratti bobba'an sun jechuu kooti. Gurbaa sana akkuma hundumti keenya hubannu haati hamma inni waggaa kudha saddeet ga'u sanatti yeroo guddistu ati mootiidhaa ati warqeedhaa ati maalii maqaa guddaa iddoo guddaa gulantaa guddaa irra keessa guddisteen kun addunyaan isheen ijaartee achi keessa gurbaa sana keessadha. Garuu gaafa fuudhaaf heerumaa sana namicha akkasittiin boonee bokokee dhufu suni lakkii boleessa koo reel warlidiin kana miti kana fakkaadhu ittiin jedhu ijoolleen durbaa sun jechaadha. Gola lixuun qabdu jechuudhaa fi sphere of interestii dubartiitiitiin lixin jechuudhaa fi bukoo hatee ittiin jedhu fakkeenyaaf. Utuu arban ajjeesin gafarsan ajjeesin dhufte maal eessaa ajjeesta toon baqattaa ittiin jetti fakkeenyaaf. Soo namichi kun amma waan ani irrateetu jira jedha dhiirummaa isaa keessaa waan irrateetu jira kanaaf maal gochuu qaba jechaadha adamoo dhaquuf adeema jechaadha. Gaafa sana yoomiyyuu caalaa gaafa sanatti dhiirummaa isaa barbaada namni kun haa ta'u malee haa ta'u dhiirayyuu miti ittiin jedhu. Amma namichi sun noormiin soosaayitiidhaa lakkii akkasidhaa isa haati keessatti himte sana miti. Yeroo mana dhaabdu immoo kana fakkaattaa ittiin jedhu natti fakkaata. Kan intalaas akkasumaa jechuufan.
Haala inni seefuuchuudhaaf deemu ijoolleen durbaa warri garee intalaa jechuudha. Waan ittiin jedhanu keessaa waan nutti himtu qabda amma tokko.
Egaa kan inni jalqabu amaamotummaa irraati. Amaamotee cangaree oo bantee lixaa yaa ilma harree oo karrabbaan koo danqaree ittaansanii yeroo isaan ol lixanii jedhanii sooree oo ya sooree koo. soddaan argaa na dabarsii diinqan darbaa na dabarsii jedhaniitu kadhatanii yeroo inni midhaan nyaachaa jiru ol lixu yeroo ol lixan garuu weeddisanii isa jajuuf tuuntanii isa sodaachisuun akka nyaata isaafaa cabsu akkaataan itti midhaan iyyuu nyaatu namichi sun gaafa sana hin boonaaf boona miti ol dhiitee ol dheeratee taa'a. Barbarree egaa keessummummaa nama dhufee nama cidhaaf dhufee nama guddaadhaa fira ta'uuf nama dhufedhaa barbarree baala sukkaaraa soddaan koo waa nyaateen dhufnee marmaree maatti cuqqaalaa ittiin jedhu. Kuni kan gurbaati. Intalli yeroo isheen achi hidhattu immoo yeruma isheen balbala lixuuf jettu hin liccisnu ittiin jedhu okolee baaba ishee intalli nu dhufte obbolee ofolee akka haadha isheedhuun egaa haati guddistes intallis. qixxeeruma arrabsamu jechaadha. Sanfillaa buqqee intalloo shan dirmaa dhuftee karran kaaksaa qabaa laalaa jedhe obboon koo ittiin jedhu. Intalli kun durbummaa ishee eegdee gaafa sanaaf qusattee nama dhufteedha ta'u malee salakkee atu akkas miti ittiin jedhu atoo sagaagaltuudha ittiin jedhu waan baay'eetu jira ga'a. Bifa kanaan arrabsuun iddoo lamaanittuu akkasittiin dheeraadha dubbiinsa. Waan baay'eedhanii itti kofalchiisu nama. Dhumarratti garuu kottuun araaramnaa maali hoolaa qallee jaarsa waammannee moora laalchisnee kottuun araaramnaa maaf lolaanaaf naa jedhu.
Arrabsoon sun akkami safuudhaa wajjiniin akkamitti ilaalama? Eessumaa dhufe iyyuu.
Gaafa sana safuun hin jiru. Safuun yeroo inni itti cabu iddoo baay'eetu jira. Yeroo buttaa qalan safuun hin caba. Beekaadha. Dalabratli gadhiisama. Maaliif riichuwaalii sabaati kan mootummaan orgaanaayizii godhe miti. Limiteeshiniin kennamee fi kanan darbinaa daangaa kanan darbinaa kanan jedhinaa waan jedhamu miti. Gadhiisiidha gaafi sun gaafa buttaan qalamu waa isaan jedhanitu dhageesse baqadhu baqadhu siin jedhata. Maaf akkas safuu sana gaafa sana cabsu jettee teeshiniin sun yookaan immoo muddamni dhalachuuf ture sun akka inni dayya'ee ba'ee kolfatti geeddaramu. Wanti gara biraa wanti nama ajaa'ibu wanti sun boriin dabalamu safuun iddoo isaatti deebi'a. Akkamitti warri jaarsoliin areeda harrii kun hundumtuu rifeensa harrii kun hundumtuu kana ta'anii dhaggeeffatu jettee duris keessa darbanii as danaga'anii noormii soosaayitiitu sun. Kanaaf waan haaraa miti akka jechaatti akkasittiin natti mul'atan.
Mee dhumarratti yoo walaloo amaamotaa yoo harkaa qabaatte lamman tokko nuti darbadhuuti kanumaan xumurra.
isa isaan intalaan yeroo isaanii gara siree isaanii deemanii mana naanna'anii sirbanidha. Simbirroo mataadhaa suree intalloo karaatti deessee haadha moo mucaa baaturee fakkeenyaaf yeroo intala cabsanii. Muka qottoo xiyyee akkati qophoofte obboon hin qophoofne lukan sochooseyyee ittiin jedhu yeroo isaan gara siree sana dhaqan jechaadha. Ishee aarsuudhaaf wanta isaaniin jedhin hin jiru. Uleen waa tilee caccabdee oo nuwoo waa rinee dadhabnee obboo moo obbolee waa dhiberee obboo koon dhibne obbolee dhibee waa rinee oo jedhu fakkeenyaaf. Irraan gadeen kufee irraan fadheen dhufee jettee boossi isheen oo jedhu. Dhangaggoo daraaree dargaggoon na yaabee jettee boossi isheen jedhu. Akkas akkasittiin eegantala aarsanii maal jedhanii booddee dhumarratti yeroo lakkii isheenuu durbadha jedhamee sirbamu egaa yeroo sanatti koonfliktii sana lola sanarraa galagalanii kuttuun araaramnaa jedhu. Naan jajuun iyyuuti. Gindii gindillitti boontuu gichillitti gulantaa dhiitanii meesittaa xiixanii qoma dhiibii buliittiin jedhu. Durbadhaa noormii sana guutteetta. jabaadhu ati namni akka kee hin jiru ittiin jedhu egaa akkasittiin iti lolaa gannaa maaf lolaanaaf naa kottu araaramnaa hoolaa qallee gogaa gogaa gannee moora baafannee jaarsa waammannee kottu araaramnaa jedhanii koonfliktiin sun yookaan lolli sun qabbanaa egaan nagaa buusanii garaagara deebi'u bor wanti isaan har'a jedhan sun hin dabalamu. safuun sun iddootti deebi'a. Siin jechuun
Hordoftoota keenya marii kana bal'inaan fuula miidiyaalee hawaasaa keenyaa irratti akka hordoftan kabajaan isin hafeerraa obbo Zalaalam Abarraa guddaa galateeffanna.
yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya. pirasii walabaa irratti hundaa'a as sagalee ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna addunyaa walquunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. as sagalee ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
kan hordofaa jirtan sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti.
qophiin fayyaa torban torbanitti kamisa dhiyeessinu dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka covid 19 hiv aids busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna gabaasaalee bahaanis ni dhiyeessina. sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna kamisa kamis nu hordofuun dagatinaa.
sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoorraa qophiin har'aaf jenne kanuma sagantaalee keenya gama miidiyaa hawaasaa keenyaa feesbuukii instagiraamiif kaduraan tiwiitar jedhamu x irratti argachuu dandeessan iimeelii yoo nuuf ergitan horn at voa news com yoo jettan nu dhaqqaba gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiwusariin keenya nugusuu taammire hojjettoota istuudiyoo mara waliin kan isin keessummeesse an tuujubee horaati. qophii boriitiin walitti deebinaa nagaatti bula.